iyi ni radiyo ijwi ry'amerika nshuti bavandimwe mwiriwe neza umurumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
nakuze mbona abarundi n'abanyarwanda tubanye neza twaragenderanira twarashingiranira abageni no kurema amasoko tukarema amasoko mu rwanda nabo bakarema amasoko ino mu burundi uwo ni umukambwe w'imyaka mirongo inani y'amavuko yinubira ingaruka z'ifungwa ry'imipaka hagati y'u rwanda n'uburundi iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya uyu rero ni umwanya w'amakuru yibanda ku burundi Nta ruva nu- nta rujya n'uruza ruboneka hagati y'abarundi n'abanyarwanda ku cyambu cyo ku mupaka aho ibyo bihugu by'u rwanda n'uburundi bihana imbibi ahitwa kanyaruba mu gifaransa icyemezo cyo gufunga ibiro bishinzwe imisoro n'amahoro cyaje gihuhura ibibazo byari bisanzwe ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga ku igenekerezo rya cumi na rimwe kuno kwezi kwa cumi niho leonard sentore umukomiseri mukuru w'ikigo br gitoza amakori n'amatagisi ku rwego rw'igihugu yasohora itangazo rivuga ko ibiro byacu byo ku mupaka wa kanyaru y'epfo bibaye ibirugawe by'ifatakibanza imvu nyamukuru uwo mutegetsi yashize imbere nk'uko biri muri iryo tangazo nuko atabidandazwa byinshi bica kuri uwo mupaka uri ku ruzi kanyaru rugabura komine busiga n'igihugu cy'u rwanda aho ni kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka nyene ikindi kiri muri iryo tangazo ni uko ico kigo kitogumiza abakozi kuri uwo mupaka kandi atahanahana ry'ibidandazwa rishemeye rihabera abanyabusiga bubahutse kuvugana n'ijwi rya amerika bemeza ko kubona ataruja n'uruza rwaba urw'abantu canke rw'ibidandazwa ari ingaruka mbi z'imigenderanire itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda evariste bigirimana ni umwe mu banyabusiga twasanze ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda tubyakira neza kuko nakubwiye mu kanya yuko hariho nk'abarundi n'abanyarwanda bari barashakanyemo none rero nk'ubu unye kubera batumvikana nta muntu ashobora gufa yosimbira mu rwanda ngo aze iby'ingwe ave mu rwanda aze no mu burundi mbega imigenderanire itameze neza none ingaruka mbi niyi ingaruka mbi igaruka ku mwene gihugu mutonya ubwa mbere nk'ubu unye ni uko amakayo ubwa mbere yava mu rwanda niho yaba azimbutse ushoye igitoke wacu uronka nk'amakaye y'umwana zirya mpuzu bita za caguwa zava mu rwanda ubu ntizikiza none umutama w'imyaka mirongo umunani twamusanze ku mutumba kididiri wa komine busiga yibutse imigenderanire myiza ya kera hagati y'abarundi n'abanyarwanda ntatahura ibiriko biraba muri kino gihe nakuze mbona abarundi n'abanyarwanda tubanye neza twaragenderanira twarashingiranira abageni no kurema amasoko tukarema amasoko mu rwanda nabo bakarema amasoko ino mu burundi twaragenderanira neza mbere neza cyane rwose ariko ubunye wumva ngo bimeze gute ubu muri ino minsi niho mbona ko bitagenda neza kuko ibyambu ni- ntibigenda neza birugaye ubu nta bintu biva mu rwanda biza ino nta bintu biva mu burundi biva mu rwanda imbibe zirafunze abanyabusiga begereye ku mupaka w'uburundi n'u rwanda basaba abarongoye uburundi n'u rwanda kumvikana imigenderanire igasubira kuba nk'uko yari iri kera dusaba ko bokumvikana kuko bumvikanye byogenda neza abanyagihugu ari abanyarwanda ari abarundi bakagenderanira nk'uko bagendanira kuva na kera twasaba bumvikane hama imigenderanire isubire nka kera nta kindi dusaba ndasaba ko bakumvikana ikintu bapfa bakacyumvikana ko bakagihurizako bamwe bo mu ntwaro yo hasi ku mitumba ihana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u rwanda babwijwe rya amerika ko ico kibazo ari co kubariza ku bafashe ingingo muri iryo tangazo ry'umukuru w'ikigo obr gitoza amakori n'amatagisi leonard sentore arongoye ico kigo ku rwego rw'igihugu amenyesha ko atakidandazwa na kimwe kirekuwe guca ku cambu ca kanyaru y'epfo kuzobikora azofatwa nk'uwakoze urudandazwa rw'amagendo ikigo ober gisigaranye ibiro bitatu ku mupaka uburundi buhana n'u rwanda igasenye inemba mu ntara ya kirundo impara mirundi aho bita kanyaru ya ruguru hamwe no ku ruzi ruhwa mu ntara c'ibitoke ku cambu ca kanyaru y'epfo muri komine busiga y'intara ya ngozi evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyi nkuru nubwo icyo kigo gishinzwe imisoro n'amahoro obr cyafunze ibiro ku mupaka wa kanyaru y'epfo icyo kigo cyasohoye icyegeranyo cy'ibyakozwe mu mezi atatu cyatangarije abanyamakuru ko cyakiriye imisoro myinshi irimo inyongera mugenzi wacu fidelite yishatse afite inkuru irambuye
ikigo obr gisigaye gifite umwimbu w'umusesekara mu kiganiro cy'ibyaranguwe amezi atatu aheze kuva mu kwezi kw'indwi gushyika mu kwezi kw'icyenda obr imenyesha ko yatoje amafaranga menshi hagereranijwe ayo yari yiteze sentore leonard ni umuyobozi mukuru wa obr mu gice cya gatatu cyo muri uno mwaka turimwo hatojwe amakori agera ku miliyaridi ijana na mirongo itandatu n'icyenda n'imiliyoni amajana umunani y'amafaranga y'amarundi hakaba hari hatekanijwe ko bukwinjiye amahera angana imiliyaridi ijana na mirongo ine n'umunani n'imiliyoni amajana atanu mu mwaka uheze twagira tumenyeshe ko hatojwe amafaranga agera ku miliyaridi ijana na mirongo ine na zitatu n'imiliyoni amajana indwi mukaba mwumva rero ko harenze ko amafaranga eh, agera ku miliyaridi mirongo ibiri n'imwe n'imiliyoni amajana abiri na mirongo itandatu ku yari yaratekanijwe obr ivuga ko yaronse umwimbu w'umusesekara mu gihe umwe mu misata yari itozamwo amafaranga bitagihaye canke bisa n'ibigoyagoya aha twovuga uja n'uruza rw'ibidandazwa ruva canke ruza mu gihugu c'u Burundi ubu rugoyagoya akayoro ka hafi nako ibifungwa vyahora biva mu gihugu ca Tanzania bitakiza mu Burundi akandi kayoro nako urudandazwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda rusa n'urwahagaze mbere imwe mu ngaruka mbi zibonekeza ni ugagwa ry'ibiro vya obera ku mupaka w'uburundi n'u rwanda kanyaru aho ntihibagiwe bamwe mu badandaza bahagaritse kuja kuzana ibidandazwa hanze y'igihugu kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro n'iyabonetse ugasanga azimvye abamenyeshamakuru babajije umuyobozi mukuru wa obera ko izo ngorane zakoze ku mwimbu wa obera sentore yabishuye ko obr yagerageje gufata ingingo zibereye nko kurwanya igiturire kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera iki gihe ibi bihugu kiriko kiracamo eh, mu by'ubutunzi nibyo kirafise ingaruka ku mahera eh, obere yinjiza ariko nk'uko mubizi ibibazo by'ubutunzi si ibibazo by'uburundi gusa ni ibibazo n'ibindi bihugu dusangiye rero iyi ni bayita environema tuteza gukoreramo ariko tukakwiza ngo bogira ngo iyo environema bishobore kuyihindura eh, kugira ngo eh, dushobore kuronka ibiharuro vyiza eh, bishobora gutuma eh, n'ikigo BL eh, congereza umwimbu twashaka kumenyesha ko twabananije kurwanya twivuye inyuma urudanazo rwa magendu no kurwanya ibiturire uwo mwimbu hisunzwe icegeranyo c'ivyaranguwe n'ico kigo obr kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu utangura gushika mu kwezi kw'icenda biragaragara ko hatojwe amafaranga menshi ku yari yitezwe ni ukuvuga ko obr yaronse imiliyaridi amajana ya mirongo irindwi na zitanu n'ibice bine mu gihe hari hitezwe imiliyaridi amajana ya mirongo ine na zitatu n'ibice bitandatu ariko rero mu kiringo c'amezi atatu asigaye naho obr yotoza amafaranga angana nayo yatoje mu kiringo c'amezi icenda ntishobora gushikana igitigi c'amafaranga leta yategekanije gukoresha muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe igice kinshi cy'amafaranga leta yari ikoresha cyangwa kiva mu mfashanyo mvamakungu aho naho igice kinshi abari bafashe uburundi bakaba barakuyemo akarenge desire musharitse avuga ubushikiranganji bw'ikiga ca leta amenyesha ko hambavu y'amafaranga obr toza baheze bakikora ku madeni kugira ngo babandanye barangura imigambi itegekanijwe muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turabona rero yuko umwene obere ukurikira akora ko dushobora gushikira imigambi twashize muri iryo tegeko ikindi ni uko misere babwiye hari amafaranga tugurana haba mu gihugu hagati haba hanze n'ayo mafaranga na nyene yariko arakora imigambi itari mike turibaza tudakekeranye rero yuko imigambi yatekanijwe yuko tuzoyishikira mwamenya ko leta muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iriko irakoresha amafaranga arenga imiliyaridi igihumbi n'amajana abiri i bujumbura mu burundi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze cyane fidelite kuri iyi nkuru mukomeje kumva radijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinudu no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro muri kirukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
oya combo oya duza volume tuvyumve neza aha nahera niko ntirenga oya sha eh kuri telefone ibintu bivuga cyane bahungu nuko nyine umviriza ariho umva umva umva wa muhungu gwaga n'umukungu ndake kumbe murika murekere ukuri
none umugambi wugejeje he basha byose biri ku murongo Eh, aho sha bose narabaziritse ku kandi bazi ko ndategura urubanza rwa pierre na oshwi
numva ari murika murekere ukuri urumva rero ubu ushaka undonderera umuntu noha misiyo amahera nta ngorane zo muriha none nagira ni wowe uzobyikorera oya jewe sinshobora kubonekamo wowe ntubyumva mugabo nibyo Eh, kurondera uwundi muntu abikora kandi biba byiza ari wo hiye ugatumba ariko rero nkeneye umuntu w'umwizigigo kandi arinda noneho nawe ntuzi ko ndamufise Eh, cyo ukoresha gwaga
murika murekere ukuri bwa bundi ni ukumeze gatiri
umeze ndakubwire mara banza wumvirize basi ndazi kandi sinkeneye uranyumva yumviriza mara fatwa n'iyo mikoshi ngo ni amakado yawe akira ishe umva ndakubwire
ntuzusubire no kumvugisha uranyumva gatiri ntuzusubire no kumvugisha mari noneho icyo ugendaga mari he basharagiye n'ukuri garuka sha mariza tuvugane mari mariza
byavuye bigenda gute
erega mama alice iyo muteguye peti dejine nk'iyi jewe muba munkuyemo kubera
asha utu tukate ni twa alice bagikura mbe nta mushusha umushusho wari uhari Mm.
nsanze wa muhungu yawuzigije Mhm.
cyambona sinogubahukana ku meza
afite jewe mu gatondo bankeneye kuva ngaha andi betone Mm.
Ish, mwe ntimuzi ingene nirirwa ndiruka n'abaronderera ibiharage Hmm, Mm.
nawe uri kurironderera
eh mbe nkeneye alice ari hehe ko ataza gufungura basi umushobora Mm.
aho usanga yabyukiye kuri filime
ntabuze aho abikura
ali alice nyingumu wakayi she Mhm.
ndagusigira ivoka canke bleba na confiture none izo voka zozo ziraryoshe ca Mm.
uwo muhinzi yazicaguye neza vrema
rundamu
Mm.
Mm.
ali nawe ndagusigira umukate wapimama Mm.
je numva nta kintu na kimwe cyo gufungura ashaka kubera reka nywa akayi konyene
shange niyangora yanyu yo kwicishiriza data wanje ngamushaka amatayi yakera umwana Eh.
mafi keske nova pa kubera udashaka gufungura reka nta na kimwe nta na kimwe nta na kimwe ko ndanywa icayi guteganyiriza mama none ari ico Mm, uri siyo
ni ukuri nta na kimwe mama
Je te connais, toi.
ndi Hari stresse icu kubera unyegeje.
imyiteguro ya mariage yabamariza nta n'ikindi
wari uzi ko kuba mariya na rugufina ahugomba ubyaremuko
mbe nyene burya baramaze kujya kwiyandikisha muri leta sivile kumenga iminsi iryo irabajana Bo, ntibaragenda ariko Mm.
barabitegekanya muri ino minsi ntibakumbure ntibariyandikisha oya bazogenda vuba papa uko niko imanza zipfa bazogenda vuba Tiye, arashobora gusamara gutyo oya mugabo nawe ntihararengerana cyane
Ni- abandi nibyo baherako uko ni gusamara eh, kandi birengeje si kwasa none nibyo bitumye ukara gutyo vrema ukamenga sha kubera batariyandikisha gusa ni ukwicungera Mm.
ee ntawe uzi ibishobora gushika hashobora kuba ingorane zitwononera urubanza kubera ugusamara Hmm? ni ukubabwira abanyaruke kwiyandikisha byihuta
Eh, hariru tena. Eh, fata, fata, fata. Fata, fata, fata. Fata niruke, fata niruke. Eh, gwaga. Urarinda mwishwanje. Ubaratungana uku. Warawerutse ngo wari kudusiga. Zaragwaruzi yuko tumubohe. Zaragwaruzi yuko ndakwereka. Oya, umuhimbira ari hano. Gasore. Oya. Zarasho ngiziko. Gasore, oya. Zarasho ngiziko ndakwereka. Gasore, ntakumuboha. Ntaso, umviriza, ntakumuboha. Nishara.
nicara aha nyiri imbere y'umuryango wiwe nicara aha wabyumvise wabyumvise pfukama aho wagihemuwe pfukama Eh, wihende uve hasi turaku yo
bahungu tekane gatoya tekane gato Te- niwe umukubagure Eh, nawe yaduhemukiye umviriza oya ore shh, reka reka reka Shh, umviriza kimwe coco natuvana aha natuvana atatubwiye ukuri
No, no, no, none nacumuye ikiga yemwe jewe
ko dukubise ijisho kiruka wirukanzwe n'iki wari uhunze iki
hari uwareka kugira ubwo babonye igitero cy'abantu ku muryango iwaka ibyuma kandi mwebwe abaseruko mwaratugenganye
ntabyo baseruko ngaho n'abarengero baraha Eh, tubwire igituma wubahutse kujya kutudobereza mu gipolisi natubwire nta kindi ikindi dushaka jewe umviza n'ababwiye ibyo nuvyubaho kagabasha nukuri oya umviriza Eh, eh, baza nabo muri kumwe baranzijona iryo bara jewe yemwe naryo nokubahuka gukora jewe gwaga urabahimbere ya twese ngaha ko atari wowe wadufungishije
umviriza ndakazura mwene data wacu gisheje uwo muntu muvuga si jewe emwe sinokubaho ukaguhemukira urunganwe n'ukuri gwaga gwaga nasoni kubesha ukuzi
reka tu umuhimbira ari hano
gasore ubona ubona ko abaseruko atakindi mwiyemeje atari ukwambika ibara barenge Yipu! ntabwo abaseruko n'abarengero ngaho umviza wowe gwaga ntavuze ngaho wikika inyuma y- y'ibyo abaseruko n'abarengero urabyumva emera kabura kuze
waratose we vyemere vyemere ndabona ko nabonshigikiye nabonshigikiye mwamaze kubagura mwishwanje je narugofera jenyene sinemera utiki sinemera mwumvise umuhimbira ari hano ariko avuga ngo yorugofera gofera gofera muri reka natwe tumwemeze mwemeze shirako shirako shirako
umviriza umviriza wumve
nagiye ngaho ndadendekanya ndadendekanya ndalimentanya kuri bacu ubu naho ntiwumva uracaharira iki gwaga uracaharira iki iryo jwi si rwawe si rwawe ko bituma umuhimbiri wowe uyu uyu umuhimbiri subira hasi subira hasi subira hasi subira hasi Oya, oya, oya, oya, basha. Nimumukubite. Bahungu, nimumukubite. Nimumukubite. Umviriza. Umviriza. Ni- Nimumukubite. Oya, nimumureke. Gasore. Gasore.
none ga john tumure kuko ningira twatwe gupfira mu gasho kubera ikinyoma cyiwe eh? muduhe tumuhubure akava mu bantu umuhimbiri ari hano Stop, stop, stop. Stop, stop, stop, stop, stop.
Kwabita umuhimbiri.
Gasore, reka, reka, reka, reka, reka. Reka. Shh. Basha, umviriza. Utsinzwe nibatsinda.
oya Twebwe ntidukoresha igikenye. Mwavye bagiye.
none ave ngaho ajanjajanja nk'uko umengo nta cyigeze kiba yoba turenganije john Oya, oya, gasore, gasore.
uko udahana imwe kugwiza umviriza umviriza oya no no no no no no reka reka reka ibintu gwaga yatubwiriye nta numwe bitobabaza nta numwe bitosaza ariko ariko reka tumurute twe tumwereke ubuntu ikintu cyonyine agiye nkeneye kubwerekana muri uno mwanya ni kino gifusi cyane urakibona urakibona oya oya no no no shh, gasore Oya, gasore oya.
gasore ndakwingiza di di ca- yo- yoroshesha Reka, yoroshesha.
kubita umuhimbiri.
nukuri ndazi ko babaye ariko uramukubita avyimbe hama vyimbuke urumva urumva urumva mugabo mugabo ivyo ntacyo bizokungura ahubwo ko yemeye ikosa Eh? ko yemeye ikosa hari ibyo yemeze turenze kuba imwemeze hari ibyo yemeze Oya, ari mu ibisa bimbi.
ibisaka vyimbwa vyamuhiriyeko ndazi ingeri dushobora kumukosora tutamukojeje ko n'urutoki
mwami hagarara hagarara magarara ego hagarara reka ntiturashika kwa marizati twe bashe wahibagiye none sinabi nabibonye hagarara shanda gusa reka basi magarara none urayivuyemo garasita
erega wangu nanguye kumva umucece watari ninkubu ndamushikiye mvuga ngo reka ibyo gupapfa Eh, uratanguye uratanguye reka sha reka uko dutera twegereza ku rupangu kwa mariza niko numva inyama zinshana mu nda
basha none marizi ndamuturukiye umviriza wowe genda umubwize ukuri wemere ikosa hego urakutse hajya waramose mani munami naradekonye vura Eh, wari kumubwiza ukuri mugabo byari bigoye muta nari nari kubakwa nkamubwira mere ko atamushaka kandi ibi byose ni kubera karise kaka kabono kagiye kudekona acana naye mani arise siwe vrema ntumuteka ikosa hoya ntumuteka amakosa a- a- mureke namubwiye sokre akacisha kubibwira mariza vrema erega niyo atabimubwira impera n'imeruka mariza yotegereje kubimenya emera ikosa urakudze nabikubwiye warasarishije pwe
beba sha ntimbishe ngende genda muvugane nta na kimwe ambara kasike tugende ndakudepoza urumva nta na kimwe aragutahura ambara kasike natse muto oya oya oya oya oya oya reka sha mama ntudemere banza urindire rindira gatoya ndagusabye mimitwe basi ukuntu mpava ndabigenza aha nyene uragenda upfuka musabe pardon muta nta wundi buhinga kabisa ndakubwira ikintu kimwe ntazopfa asubire kungirira konfiyanse reka kwishyiramo ivyo mani ivyo vyama vyashitse kandi akaza gutahura
ebana edayeri nivyo ili ne pakese ko mariza ncika ku munota wa nyuma Voilà.
ebana ase moto tugende iraca Reka ubishaka mama tugende.
Eh.
mama mama reka bwa bundi basha n'injya zahiba ubwo ziraryoshe ewe mukimbizi nawe none wari uzi ko izo hari iwacira usanga arizo ziryoshe zonyine basha ariko none izi nyama bazitegura gute
iyi niyo wumva bita karubonade karubonade reka shanadiya reka Hmm? mbese hano tumvira he muri kajya gahinga k'ubuhungiro
Eh, ona mletee kijiko fanya mbio mletee kijiko okay
basha iyi resitora yanyu nayo basha yama yuzuye kuzura Hmm?
ndobondisha nuko ntakironka rafiki rusange Mm.
kare na kare nk'aya masaha Mhm.
wasanga aho hose bakubisaha kuzura mbega none fundeye ko mukazananye funde namusize mu ikambi ariko bikwera jewe nagira ngo Mhm.
yoba yarasubiye kurwara oya aramaze iminsi yapoteye oya arakomeye kabisa Ah.
aha rero natya Aha.
eh, nawe washyitse unzi imana eh, icyo nari ndagukeneye ikintu nakwibariza ikintu mbaza shigikigabasha uribuka wa munsi naza kugura ibyo kurya nshira funderi eh, Eh.
kwa muganga ngasanga muri kumwe n'ujya muhungu bitwi
bitwi Eh, eh, umuhungu nasanze ngaha nkamuramutsa akigira ubutanzi eh, ntawe wibuka ego ndamwibuka Eh, hari kino urumva inge gato shani itabiye umuntu allo oui niko bien unaanza vyako mm. leo nitamaliza kazi makenzere hivyo sawa takutana pale bizu
mbona n'umucama wawe wabyumvise gute n'umugenzi nyine bisanzwe uti rero oya kwanza abanza umbwire none ujya muhungu by'ukuri murazinanye Eh, twareka kumenyana gute Eh, kandi tubana hajya mu mpunzi muri kumwe hajya mu mpunzi yemwe twarahunganye tuvuye urusangi Eh, none ujya munsi yaraje gukora iki ngaha ahubwo ndumiwe Mm.
urumva ujya munsi yaraje wa muhungu yemwe mukimbiza aho yibereye uraza aho nakurondereye niba ikigamije nyaruka tugende Nyaruka.
uraza ko abandi bashyitseyo kera bashyitseyo Eh, bariko bararondera abakozi bazokora kuri shantiye Hamwe bazo- Ishantiye.
hamwe bagomba kuzogira ihiganwa ry'amamoto
reka kumbwira bafundere bashyitseyo kera ntumbarire usanga ba- ba- ba- bakatumaranye ngo tubure akazi wa muhungu
hoki tugende nadi nta kundi nzogaruka uwundi munsi
beba sha ndodora reka nimbishe ndodora ariko none katitaba reka nsubire numve
nibiki wewe ngaha mpa amahoro sha
reka kugarama reka kugara ndagusabye mari sitople banza wumvirize ndakubwire mari tiye umviriza kwa ndagusabye sinkeneye kwirirwa ndashwana nawe uranyumva ndagusabye undeke genda kandi umbise mbisa niyugare oya ntuwugare shamari ntuwugare umvirize basi ndakubwire mari sheri je ndavyemera ko nakoze amakosa kandi ndagusabye imbabare sheri reka kugara ndagusabye ndagusabye ariko gashaki nawe wowe nari nizeye nzi ngo ni wowe uri serieux vraiment tu es comme les autres S'il te plaît, chérie. Je me suis trompé. Kandi kwihenda biba.
uti Umuntu ushe- kwihenda Ego.
wabigize ubibona sha Bah, nk'ibindi byose dayera urungikira ama message abakobwa ugaca wihaririza Umvye atanawe kuza.
ubu byose ciye mbona ko vyari byo finalement Chérie.
nukuri Ucuzura kabuze vraiment. Ivi mvye utanguye kuza.
je croyais ko wewe ho uri serieux basi finalement abahungu mwese mumeze co kimwe que des baratin gusa gusa Mari, gusa Mari, gusa Mari, umva ndakubwiye. Nagenda kubutse ikintu kimwe. Mari, urazi ko nemeye baranyamba ikibara. Abagenzi barantunga ngo nkundana n'umufimera. Ivyo vyose ndavyemera kubera urukundo ndagukunda.
donc uravyicutse uti ngira wahavuye unsubiriza erega bamwe bahora bandikira ama message ntavyonzi Be kuja ngaha wivugisha amajambo. Et d'ailleurs, wibaza ko nibagiye vyamwe na fundi. Eh?
Ahubwo ntumaramara.
Bivuge neza ni musamwe abasubiranye na fundi wawe ndabimenye.
Utiki.
Ndeye kuri Rwanda tumwanya.
edayo mpa amahoro uranyumva ah edayo reka ndakubisa ahubwo usigara urivugana Pe ivyo mwamwigira nibiki? Erega sura umukobwa wenyene.
erega nawe si uri umuhungu wenyine
noneho karabaye kuva aho mariza amenyeye ko Thierry yubahutse kumubesha ishavu riraniga none ntibagicana uwaka teragize ngo aramusabye ikigongo none mariza aramushibuye n'ishavu n'akantu bose baciye bigumura ngo barabivuyemo bizogenda gute niba utangwe n'igice kizokurikira
nawe reka kubashimira kuko namushima kuba mutega amatwi igikino muri kirukuri tukabashimirana cyane cyane ku ntererano nkoramutima mudahengeshanya gutanga kugira muterere mu gikorwa cyo gufasha abari mu matati imbere y'uko tubandanya tubasomera ibyiyumviro mwashikirije reka tuba tubibutse akabazo twari twabajije ubuheruka jori na condo banse kuja kwihora gwaga basigurira mugenzi wabo gasore ko naho gwaga yabakoreye ikibi batari kuriwe guca baja kwihanira iyo nyifato ya jori na condo muyivuze ku iki mbega iwanyu ibintu nk'ivyo vyoba bimaze gushika tubwire mu majambo make ikibazo cari kihari n'icyakozwe kugira abantu ntibihorane emerimana jean paul w'igitega asanzwe ari n'umunyeshuri kuri lise komina urbe yo mu irango ngo arashima inyifato ya joni na condo yo kutihora erike ni umunyeshuri yiga kuri lise kominari rwibaga mu ijenda ngo arashima cyane kubona agasore baramubujije kwihora ngo kuko nubwo mwoba mudasangiye ubwoko ukwihora ntikwigeze kuba inyishu ku ngorane sovisi nduwikunda batazira gasore yiga kuri sekominari nyamutobo muri ruyigi ngo arashima imyifato ya jone na condo ngo kuko nzigo yamaze umuryango ati nungahe iwacu ibyo kwihora birahaba ngo ariko tureze tukagenza bukebuke na cane cane ikiyago kikaja imbere ngo kuko ariyo nzira y'amahoro mu muryango na alex bibugendana igitega afatiye ku ngendo nziza ya condo na jone adusabikanyiriza ko ntaherereye habaye ingorane zo gushaka kwihora bivuye ku matati y'amatongo ati yari imiryango ibiri maze umwe wo mu wundi muryango bamusanga mu itongo baramukubita arakomereka bikomeye abiwe ngo baciye bagomba kwihora n'imipanga ariko muri bo nyene havamo umwe arabahanura baca baja kwitura ubutungane tubashimira mwebwe mwese mwama mutwandikira aho muri hose naho kumbure bitadukundira ko dusoma ubutumwa bwanyu si uko tuba twabirengagije ahubwo ni akanya katubana gato ubu naho reka tubasomera akabazo ku gice muhejeje gutega amatwi ku bwa john ngo nubwo abakoze ibibi nka gwaga babwirizwa kubibazwa bakavyishura ngo barakwiye kubahirizwa mu gateka kabo murabishigikiye kubera iki ukaba ushaka kwishyura kuri icyo kibazo cyangwa ufise icyo ari cyo cyose ushaka gushikiriza twandikire kuri mirongo irindwi na gatanu amajana umunani mirongo umunani n'umunani amajana icyenda na mirongo itanu tuboneho no kubamenyesha ko murikira ukuri yashyitse no kuri bwa buhinga bwa none bw'ingurukanabumenyi ariyo interineti ubu murashobora kuzohora murungika ubutumwa kuri whatsapp mukoresheje iyo nimero nyene eka no kuri facebook muzodusangaho ku izina rya murikira ukuri mushobora kandi kutwandikira kuri email murikira ukuri arobaz gmail com murikira ukuri byanditswe mu ijambo rimwe reka rero turangize tubibutsa ko cari igice c'amajana na mirongo itandatu na gatanu muri gwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri murakoze mugire amahoro ayiwanyu nawe ubutaha
cari igikino muri kirukuri
iki kiganiro rero muri kirukuri nicyo ibiganiro byacu bihumurijeho mwumvaga rero radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku buhanga bw'ibyuma hari rob maclin afatanije na innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi mugire ibihe byiza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje